dr mophato dumela mophoto re go amogetse mo motsweding fm a dumelang ke be ke dumedise um eh, batheletše bana motsweding um doctor tlante re lebelele fela jalo gore a gone go a kgonagala gore mogare o wa h i v o seke wa tsibogela diokobasi tsa teng gotlhelelelese gona wa kgonagala gore motho a be le h i v e le goreng ga e, e okobatse ke ditlhare tse a tla ba file di a r v Mm. um re na le two different types ya di re na le drug resistant e le goreng e resistant to motlhomong one or di-drugs tse pedi and then re na le e re bolelang ka yona mamotlha ba re ke multi eh, drug resistant. go mm-hmm. gore ke kokwanatlhoko ele h i v e le goreng ga e ko batse ke ditlhare tse le re na le tsona um ka ba more than four eh, classes tsa di-a r v tse le gore re na le mo Mm. so ke yona e le gore e, e, e, e dangerous kudu but le yona a normal drug resistance e le gore o ka be o le resistant to drug e one or sepedi or se tharo um but go thoma o tshelela ka kua ga di-class tsa more than three then re bitsa multi drug resistance mm, mm-hmm. yaanong ga ke ke lemoga jang gore um h i v e le mo go nna eh ke ga ga ga di ga e di berekele le seng eh go na le um eh, ga re re patient le doctor gore ba bona jwa molwetsi le le ngaka um mm. eh, ka mo molwetsi molwetsi gantsi re o tla bona ka a thoma go lwala um ga a thoma go ba le bo t b e le horeng um eh, or a thoma go ba le malwetse le gore ba bitsa opportunistic infection mm. but kana na nako e a le gore o kgona go bona gore wa lwala ke tlabe le gore ke lata eh gagolo because re thoma ka gore viral load ya ko godimo e sa control ke ditlhare tse di dingwang then re ya ko ba e bitsang immunological failure mo le gore di 4 count e le gao napile e ya fast and in ya fast then you've got e la re bitsang clinical failure ke mo le gore now o gona go ba le di-opportunistic infection tsa di-bacteria or virus tse le goreng di tlabe di le gona and then ka mo mo saeteng la bongaka um nthona viral load tsela ba di-testang every year ke tsona ke di ke di botlhokwa go di kudisa gore ke gone gore bontsha gore um motho di-drugs tsela motlhomong ga di bereke ga botse or go nna le bothata mo uh, di-drugsing but then re dira le e, e, e, testing ba bitsa drug resistant um, testing ke yone e tse re botswang gore na re motho um ditlhare tse le goreng di gana h i v ke tse dingwe mm-hmm. mm-hmm. yaanong ga le setse le lemogile go setse go dirile diteko tse di maleba gore um h i v e mo molwetseng e e ke drug resistant a gona le ditlhare tse dingwe kana di-drugs tse dingwe tse e le gore di ka mo thusa okay ge re le gore um molwetse o na le drug resistant o resistant to um meriana wa di-arvs maybe class one or class two re na le ka mokgwa bitsang or first regiment or second regiment ka mokgwa e le gore government e di classifyile ka gone mm-hmm. ge le gore o na le resistant ya first line regiment uh, according to South African guidelines. Then you? Why wachinchiwa are go second line regiment. Mm. Yeah, and then no second line regiment high level yona ayibereki then uya ko ba bitsang set line. Yeah, set line is basically kore go go o santse gore eh, um a ishiwe set line committee mo le gore decide gore ke di drugs ke di drugs tse di fika ya santse a siwe tse le gore eh normally re ga o di kry ko ditleliniking ga o di kry ko dipetlele um ba santse gore ba ordere specifically for for motho le gore o faila second line regiment then ha o faila second line regiment di-options tsa gago they are out gore mo gona ke re tla no emela ge le gore o na le draka e ntlha e le goreng e acta differently mo h i v virus e o nang le yone ka jalo ka bokhutshwane fela motho wa botshelo ba gagwe bo mo kotsing thata fela ee bo mo kotsing because uh, then ha sna merianela e, ya h i v then o fa h i v gore e nape e thoma go itaola ka mmeleng wa gae e thoma go ya ko godimo then o ya ko immunological failure and ultimately go ba le di-opportunistic infection and um ha se tsa le mo ya go banong mo kotsing mm -hmm. yaanong um eh, ba bangwe motho o teng ga jaana o ko lapeng ga ka ka gongwe ga a itse gore ka tswa e le gore um o bona ntse a lwala fela ntse a lwala o bona kete ga a tokafale motho o ntseng yalo o mo rayang ga a netse go tsaya ditlhare tse di okoba tsamaye a sa bone pharologano a ka tswa e le gore o mo mathateng kana mo matshosetsing a gore a ka tswa a na le drug resistant mogele okay he eh, eh, la mathomo drug resistant molwetse a ka se kgone go bona o tla bona di science and symptoms mara a solo gore ke h i v go hmm. na le ka mo molwetse molwetse tshwanetse a tseye um eh, responsibility le ya gore nna ke tlo nwa ditlhare a kere hmm, hmm. ka gore sometimes ga re nne ditlhare ka botse and wa kry-a le gore ga se le gore o na le drug resistance ke taba tsa gore wena o nwa tsatsi le o kareng kwa o ka re mamotlha a ke file o right a le gore a mma motlhaketsee di arv r v o tshwanetse go dinwa every day ka mokgwa ba o maletseng gore o di ka gona um and if o di tseya ka botse o bona gore no mara ga ke be alright ga ke ga ke a loka mo mmeleng then um, uh, every ma, I mean every year ba le dira di-test ke le ba bitsang cd4 le viral load o ya ko ngakeng ya mmušware gantsi mo viral load le cd4 ke bereka bereka jwang a kokwanatlhoko e ke nang le yone ya responda or o kobatsa ke ditlhare tse o mphang tsona na um le doctor o tlo e bona he nke a reviewa viral loti tsela tsa o botsa gore no mara o dia botse mara ga o di botse option di ke di fike gore re ka bona gore re ka o beya mo tsona mara ntse e botlhokwa kudu ke gore o nwa ditlhare tsa kwa mokgobotswang gore di na ka gona Hmm. doctor re lebogile thata molaetsa o ka onelang bareetsi ba rona ba ile e gore ga jana ba tsweletse pele go nwa jalo diokobatsi tsa mogare wa h i v ke molaetsa o feng o bonelang one le ba ile e gore re tsweletse pele go ba thusa le go ba gopotsa ka ditlhare tsa bone eh, um ntšha e botlhokwa kudu ene ene ke sure gore le balwetse ba ka ba ba nang le h i v ba itseba e ko gore e nwa ditlhare tsao ka tshwanelo ka mokgwa o boditsweng ka gona and he le gore mo mmeleng ga o ka go ya ko doctor ya go tlhomo tlhalosetse because le di-arv di na le di-side effect eh, at mm, times mm-hmm. eh go le re a o ikopetse wa tlhatso or o na le diarrhea le sa e sa fele e ya ko ngakeng because then o tla o changetsa ko le gore ke le gore di lebane mmele wa gago and di kgona go dula mo mmeleng gore le wena o fetse gona ba bokaong so ga re ditlhare tsa rona ka mokgwa re ka gona mm-hmm. doctor re lebogile thata e tumelele tsatsi le gago o tlhole sentle ke a leboga ke dr maphoto segowa ke clinical virologist rona go tswa kwa dr george mokari hospital